o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso e kwa ntle ga tshenyenoko fela tlante re tshimole re lebelele fela jalo gore a tota gone go a tlhokagala gore re kgalemele bana le gore a gona le mosola le dipoelo tsa go kgalemela ngwana ee go na le mosola thata wa go kgalema ngwana ka tsela e, e siameng um ka gonne a kere ngwana ka kere ga ngwana a sentse ne a le o monnyane o sentse ne a lebeletse motsadi kgotsa batsadi gore ba kgone go mo aga pila ee go mosola a gona le ditsela dingwe tse di rileng tse di maleba tsa go kgalema ngwana kgotsa go kgalema fela ka maikutlo gago ka one nako wa go kgalema selo seo kgotsa gona le ditsela tse re tshwanetse re di dirisa re le batsadi um ditsela tse re tshwanetseng re di dirise ke go ruta bana o tshwanetse go ga ngwana a dira phoso e mistake go rela gore ngwana ga na kitso e botlalo ka seo a se dirang jaanong ke um motswadi o tshwanetse yaanong a kgone go lemosa ngwana gore se ga se a siama mme a kgone go mmontsha gore se se siameng ke eng le gore ditlamorago tsa go dira jaana di ka nna eng Mm-hmm. so ka nako e ntsi ga o lemosa ngwana o bo mo ruta o bo nna sekai mo ngwaneng go thusa mm-hmm. gore ngwana a kgone go ithuta thata mo go wena le motswadi mm-hmm. Mm. yaanong a re lebelele motsadi o gore go na le batsadi ba bangwe ba ba kgadiepetsang bana motho a mo goelela kore bo a ba sala kore bona ditshika tsa gage di emeletse kore o mona gore motho o na o manya a le passionate a phoso mo motsading kgotsa ya bo ile e go kwatega motsotswana wa fela gore o kwatisitswe ke sengwana se dirileng a bakgaleng um gantsi motsadi o leng jalo yena ka bo yena o na le mathata a le mantsi a go eh go go controller anger ya gagwe gantsi batsadi ba ba leng nyalo ke batsadi ba e leng gore gongwe le bone ba godisitse ka tsela eo eh ya nna gore ga ba kgone go kry-a thuso ya gore ga o tse godisitse makgwakgwa o ka kry-a thuso ya gore wena o nne motsadi o kaone o ka kgonang go godisa bana ba gago ka tsela e e siameng so ka nako e nngwe di-challenges tsa bophelo le tsone di na le gore ga di kry-a motsadi le gore o ntse a nna le level e high ya go kwata ka pele ya ya go inyatsa le ya go go rata go nna le di-expectations tse di high for ngwana mme a sa di tlhalosa motsadi o na le go fela pelo mme a feleletse e le gore ga go nna le phosonyana e ngwana e dirang sentse ne tankaelo ya gage ya anger ya di-emotions e tletse ebile ya tshologa mm -hmm. Mm. Mm, mme ke tsela e sa siamang ka ee a mm. mme batsadi ba ba bogale ba ba rata go kgalema ba a ba itemoga kgotsa motho a teng ga itemoge o kgalema fela a wa itemoga le ga o ka mo lemotsha gore tota bona o rata go omanya a go bona le gore ba amogele gore ba bogale ba rata go omanya ee um ba bangwe ba itemoga ga o ba lemosa mme ba kgone go go bolelela gore modi wa go nna jaana go tswa kae and then ba bangwe ba bantsi ka ke re sixty percent ga ba itemoge ka pele because ba ipolelela gore kore e nna o kare ke personality ke ka mokgwa a leng ka teng yena o godisitswe jalo mme bjanong o batla gore a kgone le bana ba gage ba gole yalo especially ge a ka iphusha go nna mothonyana o kgonang sengwe ka yona khudiso e makgwakgwa eo ga ke a lebella gore eh kana go e tlile bjang gore a kgone go iphuša gore e nne motho setšhaba or a kgone gongwe go ne go na le bokoko ba ba neng ba le bonolo or go na le bo malume le bo mane ba ba ileng ba thusa mare yaanong yena o tseya fela yalo gore eh ka mokgwa ke godisitsweng ka teng ke ka mokgwa ke tla godisang bana ba ka ka teng mme e se ka tsela e e siameng tota mo malobeng re buisane le batsadi re ba botsa gore a ke batho ba ba rata go kgalema bana eh a ba ikwatlhaya kgotsa ba itshwabela ga ba bona gore ngwana o tshogile kgotsa ngwana ga a tsega sentle tla re utlwe um o bo sala o tshwaela mo maikutlong le ditshwaelo tsa bareetsi boslebo itse ke tlhabiwa ke ke kgala ke kopa go nna tlhoka ena Oh, ke relax go wena ke gopola mm. tsatsi le lengwe mm. ngwana ka wa victory ke ga a tsamaile sala tsamaile ka seven goseng mm. yaanong o ntse a tshaba go tla gae o ntse a tla tlo utlwelela a boela ko morago ga eh. boa late ke reetse ngwana ke tlo mmola ka matsogo ga kena fa ke tlo mmola ka matsogo kante nako e ke buang dio tseo o mo monyako le ka go kokota a tsena ga e sa le ngwana a ile ka di sixteen seventeen eighteen ke ga setse ke mo batla ka mapodisa community ke ga setse ba he motho wa modimo ke ga re ka lo sheba ko modimo o shareng yanong re tlholegile kgale re go batlisa kante ngwana o fela for five fa o tshaba go tla gae neiba yakae nna ke re ngwana ke wa gago ngwana o o na le three years ke ngwana moshimane batho ba modimo le bone tate o ga tla kgalema ngwanane ga itse go bua le ngwana gore um eh, san o se ka dira yana le yana le yanane and-e mind you ke batho ba buang puo e nngwe e le ka montle ela kere we lebo tla go kgalema ngwana ka mo botsa le amare fort ngwana a sala ema itse a freezitse go freeza ngwana wa three years a freezitse kore bone ngwana ga kgona itse gore a ye ko pele wa ye ko morago ke ya ema utlwa lebo ke ba lebelele kore ke lebelele gore ntate a tla go kgalema ngwana o tla bua ngwana gantle ngwana o mo ga a ka ngwana a itumetse etse ngwana ke ngwana wa lebala ne ga ka re itumetse a mm. setana mo itumeletse ntate a ba bua something se kareng se tshwadipisa ngwana ngwana o ke tla mmona ka go freeza ngwana o kgona go gama thirty minutes a freezitse yo nna ke a omanya ke a betsa o itse ke a omanya ebile ke a betsa and-e ke na le bana ba ba-three o slebo o motene o na le twelve o slebo o ka kry-a ke betsa ke omanya kore ga ke kgalemela ke a kgalemela and ga ke betsa ke a betsa o ka kry-a o mosimane o itse keng a re mama ke o bua sentle kore wa goa wa omanya wa betsa a re mare o itse keng mama o tao o bogale jaaka tau yaanong mm. e o selebo ka kry-a nako ngwe ke shwaba mo moyeng o itse gape mm. kry-a ke shwaba anta re yo wa bona papa mana a re papa o siame yang papa ganke a re a betsa papa ganke a omanya ebile papa ene le ga o ka mokopa selo o itse keng o bua le wena sentle a re wena bile o kry-a wa gore ga ke na tšhelete o nagana gore ke bona ke tšhelete ke sa bereke o ka kry-a ke shwabo gore o selebo yo um baretsi ba bararo ba bogolosego thata jang ya ngwana o freezang sebaka sa metsotso le some a mararo re tseele gore go diragalang mo dilo tse baretsi ba ntse ba bua ka tsonetse le kotsi ya teng oh, kotsi ya teng ke gore e kgosetsa ngwana mental illness gore tla ke re ko bomathomong e kgosa confusion mo ngwaneng mm. a ke re mo legaeng ke mo ngwana a rutiwang hope solofelo mm. a le maikaelelo mo bophelong le go nna le boleng a ba nna le bokgoni so dilo tse tsotlhe tse di distepa eh yona hope e tsholofelo le maikelelo le bo le bo ga ngwana a freeza already hmm. eh ra itse gore ga ngwana ka sekebe a kry-a intervention go raya gore ngwana o tshwenyegile mo maikutlong mo moyeng so so so much mo e leng gore go relela gore e ka ba ya mo kgosetsa le bolwetse bo bo re bitsa re re ke dissociation ga o sa tlhole o tlo tlhaloganya ngwana ga go reela gore gona foo ngwana a ka nna a ka nna a nna le di-mood disorder ke depression ga kgone go tlhaloganya le go nna le self control ya maikutlo a gage ee mm. Mm, mm, mm. so e re ke re kgotsetsa mathata a mantsi thata gona fao a tlhaloganyo mme a simolotse ka maikutlo fela yalo a ngwana o ntseng yana o kgona go bona thuso um le ga a setse a godile ka gongwe a setse a godile a kgona go ikemela jaanong a o kgona go bona thuso a gona le tsholofelo ya thuso e go na le tsholofelo ya thuso e re ke re like ba bo ba ba ntseng ba founile ba ba bonang tseo di etsagala ka mo di-maiden tsa bona ba ka kgona go founela di-social worker around their place maybe moruti wa kereke nurse eh di-psychologist if di teng mo mo ditleliniking kgotsa barutabana ba bangwe ba tle ba thuse ka nako e nngwe so thuso yona e ka e ka nna teng ka gore ka nako e nngwe go ka nna bothata gore di-neighbor di kgone baagisane ba kgone go bua le baagisane ba bone ka tsela e ba dirang ka teng so ngwana ga le yana a ka kry-a thuso ga batsadi ba ka lemoga kgotsa ko sekolong ba ka lemoga ka pele gantsi bana ba ba tleng batho mo di-officing tsa rona ke bana ba ile gore ko dikolong maybe at the age of seven eighty um eh, matišhere a setse a bona gore ngwana o na le bothata mme ba kgone go mo refere ba mo romele gore a ka kry-a dithuso ke ka moo ngwana a tla tsamayang di-session so ga ngwana ntse a tsamaya yalo go tla go kry-a thuso batsadi le bone ra ba kopa gore le bone re tle re kgone go ba thusa because family ke 15 gore mo family ga o ka se o ka se thusi ngwana fela wa se kgone go thusa le motsadi because ga ngwana a boela back to the family motsadi a ka dira gore um botlhoko bole mo ngwaneng bo boele kwa bokhutlong fela ka bonakonyana fela a re lebelele gore a go a kgonagala gore ga ngwana a sa bone thuso bogolosego thata jang o godileng a tlapiwa a shapiwa a omanyiwa a goelelwa a go na le bokgoni ba gore ga gola le ena feleletsa nne a ntse e le motho o ntseng jalo nka nna ka re ke ninety percent eo because mm. <clears throat> ngwana o ithuta ka go bona ga ba le ba bannyane from birth to six years ba ba tsiya fela ba nyatse tsotlhe tse tsa mogodi e tsagalang ka teng hmm. so e be e le peo e jwalang mo ngwaneng e leng gore e tlo dira gore ngwana a feletse a sa itlhaloganye a feletse a dirisa mokgwa o o o botlhoko o mo bathong ba bangwe le ko meberekong so bophelo ba ngwana o tshwanang le o ba o sotlakakilweng go tloga le o monnyane go fitlha maybe be a setse a godile a sa kry thuso motho o bjalo gore ke bo botlhoko fela mm, mm-hmm. mm, because le ena a ka dira yalo le mo baneng ba gage hmm, hmm. mm. eh mamo orepa ka ntlha ya nako ra leboga ke solofela gore gape ke nako ke setlhogo se le gore mo dibekeng tse tlang tse a re tla di lebelela gape re se tsweletsa gore tle re kgone go thusa batsadi ba rona ra leboga yeah. ke a leboga lebo re lebogile thata ke os uh, ke mme orepa eh sefepi maite ene ke counseling psychologist re bereka le ene re dira le ene motsa tsatsi gompieno mo ke a solofela gore wa utlwa ka bokhutswane fela e dilo tse re di jala mo baneng ba rona di taupologa ga nako e setse e tsamaile ba setse ba gola e be re batla go ba makalela re re ngwana o goreng a le bogale yana ngwana o goreng a rata go omanya um ngwana o rata go thosetsa kante ngwana wa batho o gore a e nne motsadi a feleletsa godile le motho o rata go omanya o godile a omanyiwa a batla go betsa ke motho e le gore o godile a shapiwa a bediwa ka jalo re le batsadi tlante re lebelele gore re godisa bana ka tsela e ntseng jang